Inni radio is Vigyámérik. radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na fdn niyo ngabo abaramutsa abaha ikaze mu makuru y'aka kanya beatrice nyamoyo umwe mu bapfasoni bakomeye baharanira agateka ka muntu mu burundi yarafashwe n'igipolisi cy'iperereza ku munsi wa gatandatu ku kibuga cy'indege cya bujumbura ajanwa gupfungirwa ahantu hatazwi ihagarikwa rya beatrice nyamoya asanzwe uharanira agateka kazina muntu cyane cyane ak'abakenyezi ryaraduteye amakenga icyo dusaba rero ni uko bamufata nk'umwere kuko atacyakirabwagira uyo ni metre armen yongere ayoboye ishyirahamwe ry'abakirisitu gishinze kurwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu mu burundi akata mu rwanda kuri uyu wa kabiri ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwatangiye umugambi wo gukingira ikiza cya covid 19 ku bana bari hagati y'imyaka 12 na 18 ingingo ya kenya isaba umuntu gutanga icyemezo ko yakingiwe ikiza cya covid 19 ifise abayishima n'abayinebagura ubufaransa gusaba abanyagihugu babwo bari muri etiyopiya kuhava mu buryo bwihutirwa ishyirahamwe ritabara imbabare kwa rouge rivuga ko ibihano no guhagarika imfashanyo bituma ibibazo bigeramiye ikiremwa muntu muri afghanistan byiyongera idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi ubufaransa busaba abanyagihugu babwo bari muri etiyopiya kuhava mu buryo bwihutirwa diane nini nahazwe abandanya inkuru ubuserukizi bw'ubufaransa ya Addis Abeba ku murwa mukuru wa Ethiopia mu ikete bwandikiye abafaransa bose baba muri ico gihugu bwabasavye kwitegura bagasubira iwabo bidatevye bwongera buvuga ko bwiteguriye kubatahana ambasade y'ubufaransa ya Addis Abeba isigura ko ino ngingo yayifashe ku mvo z'umutekano mu gihe impande zishamiranye ziriko zitera zegereza umurwa mukuru wa Ethiopia ibindi bihugu bimaze gusaba abanyagihugu babyo kuva muri etiyopiya ni leta zunze ubumwe za amerika n'ubwongereza afurika y'epfo na kenya bikaba byasabye impande zishamiranye muri etiyopiya guhagarika ingwano urakoze diane ishyirahamwe ritabara imbabare kwa huje rivuga ko ibihano no guhagarika imfashanyo bituma ibibazo bigeramiye ikiremwa muntu muri afghanistan byiyongera eugenie mukankusi araduhindi kuri iyi nkuru umuyobozi w'ibikorwa bya komite mpuzamahanga y'umuryango wa croix rouge dominique stilhart yavuze ibyo nyuma y'iminsi itandatu ishize asuye ibitaro mu karere avuga ko yiboneye n'amaso abanyafuganisitani bazahaya yivugira ko yababajwe no kubona abana mu bitaro binini by'ikandahari amaso yabo agaragaza ko bashonje no kubona ababyeyi batakaje icyizere stelhart yavuze ko ari ibintu biteye umujinya urebye uko abasivili bababaye biturutse ku bikorwa bya muntu no kuba umuryango mpuzamahanga warahisemo gufatira ibihano ingoma y'abatalibani yihaye ubutegetsi mu kwezi kwa munani uyu muryango wanze kwemera guverinoma y'abatalibani mu rwego rwa diporomasi ahanini ushingiye ku mpungenge z'uburenganzira bwa muntu by'umwihariko ubw'abagore n'abakobwa uyu muyobozi yasabye abaterankunga kubona ubundi buryo bwo kurengera ubuzima bwa miliyoni z'abanyafuganisitani yaburiye ko ibihano mu rwego rw'ubukungu byashyiriweho guhana abari ku butegetsi i kabul ahubwo birimo kuzahaza miliyoni z'abanyafuganisitani mu gihugu hose batagira ibyangombwa by'ibanze bakeneye kugira ngo baramuke
tugushimire eugenie raporo ya onu yasohotse kuri uno munsi wa kabiri ivuga ko mu karere ko muri afurika mu burengero abana bakoreshwa cyane mu gisirikare oriyani itanga ishaka aratubwira ibindi kuri iyo raporo ishirahamwe mpuzamakungu onu ritangaza ko abana bakiri bato mu bihugu vyo muri afurika yo mu burengero no mu bihugu vyo muri afurika yo hagati binjizwa mu migwi y'abagwanyi ku bitigiri biri hejuru cyane ku isi onu ivuga ko mu myaka itanu iheze utwo turere twa afurika twibonekejemo intambara nyinshi zatumye abana bashika ku bihumbi mirongo ibiri na kimwe binjizwa mu migwi y'abasirikare ba leta canke mu migwi y'abitwaje ibigwanisho iyo raporo ivuga kandi ko abandi bana bashika ku bihumbi bibiri n'amajana abiri bakorewe amabi ashingiye ku gitsina kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu raporo ya onu ivuga kandi ko abana barenga ibihumbi bitatu n'amajana atanu banyurujwe muri utwo turere twa afurika bigatuma tugira kabiri mu bihugu no mu duce two ku isi turangwamwo inyuruzwa ry'abana benshi marie pierre poirier umuyobozi w'ibiro vya onu vyitaho abana ku isi unicef muri afurika y'uburengero yabwiye itororokanizo ry'abanyamerika ap y'uko onu irajwe ishinga n'ivyo bibazo kubera ivyo bitigiri binini vy'abana basanzwe ari bo kazoza k'ejo onu ivuga ko mu bihugu nka burkina faso centrafrique cameroun chad congo mali mauritania na niger ubwicanyi buhakorerwa bufise ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'abana n'imiryango yaho harimwo no kuba ikiza ca coronavirus caratumye ibintu vyunyuka kurusha
ingingo y'igihugu ca kenya isaba umuntu gutanga icyemezo ko yakingiwe ikiza ca covid 19 ifise abayishima n'abayinebagura ibindi kuri iyi nkuru na eugenie mukankusi guverinoma ya kenya yatanze amabwiriza ko abaturage bazajya berekana ikimenyetso cy'uko bakingiwe covid 19 bitarenze tariki makumyabiri n'imwe y'ukwezi gutaha kwa cumi n'abiri kugira ngo babashe guhabwa za serivisi ayo mabwiriza yakiriwe neza n'amwe mu banyemari ejo kuwa mbere ariko yananenzwe n'abandi bavuze ko kuba hakingirwa umubare muto biboneka ko bitazoroha kubigeraho minisitiri w'ubuzima mutayi kagwe ku cyumweru yatangaje ko ubu muri kenya umunani n'ibice umunani ku ijana gusa by'abaturage aribo bahawe inkingo za covid cumi n'icyenda mu buryo bwuzuye serivisi zihabwa abaturage zirebwa n'icyo cyemezo zirimo amashuri izo gutwara abagenzi iz'abinjira n'abasohoka n'ibindi biro bya leta amahoteli utubari n'uburiro na pariki z'igihugu hamwe n'izireba ubuzima bw'inyamaswa zo mu gasozi minisitiri kagwe yavuze ko guverinoma izatangira gahunda y'ikingira y'iminsi icumi kuwa gatanu amabwiriza ya leta ku nkingo ntabonwa kimwe bamwe mu banyepolitiki n'abaturage bavuga ko izo ngamba zizabangamira uburenganzira bwa muntu bwo guhitamo abandi bakavuga ariko ko zigamije kurinda abaturage umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu amnesty international wavuze ko kenya ishobora kutazabasha gukingira abenshi mu baturage bayo mbere y'itariki ntarengwa bityo abantu benshi bashobora kutazabasha kubona uburyo bwo gukorera ikibatunga kubona ikibagezaho bashaka kujya cyangwa kujya ku mashuri
ayo yari amwe mu makuru makuru makuru avuga hirya no hino ku isi radiyo ijwi rya amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc ushobora no kudukurikirana kuri facebook no ku kibanza cyacu cya interineti aricyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mu kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu rwanda kuri uyu wa kabiri ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwatanguye umugambi wo gukingira ikiza cya covid 19 ku bana bari hagati y'imyaka 12 na 18 igikorwa cyahereye mu mashuri yo mu gisagara cya kigali asumta kaboyi niyo nkuru dufitiye leta y'u rwanda itangaza ko iyi gahunda iri mu mugambi mugari yatangiye yo gukingira abantu benshi mu rwego rwo guhangana na covid 19 ku kigo cy'amashuri cya kagugu kiri mu murenge wa kinyinya mu karere ka gasabo kiri mu bya mbere byatangiriweho iki kigo gifite abanyeshuri bagera ku bihumbi icyenda kibarura abagera ku bihumbi bibiri bari hagati y'imyaka cumi n'ibiri na cumi n'umunani bagombaga gukingirwa mbere yo gukingirwa ababishinzwe babanzaga kubaza abana niba bahawe urwandiko n'ababyeyi babo rubemerera guhabwa urukingo hakurikiragaho kubanza kubaza umwana niba yafashe amafunguro kuko abaganga bavuga ko gukingira umwana ushonje ashobora kugira ikibazo cy'isereri nubwo abana bageze mu cyiciro cyo gukingirwa babanzaga gusobanurirwa akamaro k'urukingo no kubabwira ko nta bwoba bakwiye kugira ku bakiri bato bari hagati y'imyaka cumi n'ibiri cumi n'itatu ndetse na cumi n'ine wasangaga ubwoba ari bwose nuba mfite ubwoba bw'urushinge kubera ukuntu rureshya dufite ubwoba kiriya gishinge ni kirekire cyane nanjye ndumva mfite ubwoba rwose ni kirekire cyane nabonye uburyo kireshya ndabona cyagutobora umutwe iyi gahunda yatangiriye mu mujyi wa kigali aho abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc basangaga abana ku bigo byabo madamu wiragiye bibiane umuyobozi wungirije ushinzwe gahunda y'ikingira muri rbc yasobanuye ibyo bagenderaho mbere yo gukingira umwana ababyeyi babanje gusinya consent form y'uko bemeye ko abana babo bakingirwa iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda bakora screening buri mwana kugira ngo tubanze turebe se nta nkorora afite nta bundi burwayi afite bwatuma adakingirwa bakingirwa ubundi ikindi dukangurira ababyeyi kugira ngo iki gikorwa kigende neza ni ukujya batuzanira abana mu gitondo bafashe ifunguro rya mu gitondo ashobora kurwiteza n'urugero atariye wenda akaba yagira isereri ariko uyu mwana yafashe ifunguro aba ameze neza nta kindi kibazo ariko uyu munsi twabakingiye bamaze kurya niyo mpamvu dutangiye dukererewe bamaze kurya tugiye kubaganiriza tubabwire urukingo bagiye kwikingiza nabo babyumve babigiremo uruhare abana bafashe iya mbere bagahabwa urukingo babwira dijwi rya amerika ko basanze ari urushinge nk'izo basanzwe baterwa nari mfite ubwoba mbere ariko ngezeyo nta nubwo namenye ko barunteye nanjye abantu nyine babikabirizaga ngo biraryana nyine nanjye mwiyumvisha ko biryana ariko uyu munsi nashiritse ubwoba ndavuga ati reka nanjye banyingire baranyingira numva ni ibisanzwe ntabwo biryana ni na byiza numvishe nta kibazo n'ubundi ni ibisanzwe bimeze nk'urushinge rwa malariya bagutera nyine bikarangira mbyakiriye neza kuko ndi kumva nanjye muri iyi minsi nyine ndi kumva meze nk'ufite ubudahangarwa ariko agapfukamunwa ko sinakibagirwa kuko kovide ntaho yagiye abana bose bahabwa urukingo bategekwa kubanza kwicara iminota cumi n'itanu mbere yo kujya mu zindi gahunda abaganga bavuga ko baba bagamije kureba niba nta kibazo urukingo rutwaye abana minisiteri y'ubuzima ivuga ko gukingira aba bana bizagabanya gukwirakwiza ubwandu bwa kovide cumi n'icyenda byagiye bigaragara ko icyorezo iyo kigeze mu bana ubwandu burihuta cyane kubera ku ishuri kubahiriza ingamba batabyubahiriza neza twasanze rero nanone abana aribo bakwirakwiza indwara ko bazijyana mu bakuru mu rugo kandi ugasanga ingamba n'abana zo kubahiriza amabwiriza bitoroshye niyo mpamvu twahisemo no gutangira iki gikorwa cyo gukingira abana kuva ku myaka cumi n'ibiri kuzamuka minisiteri y'ubuzima itangaza ko abana bari hagati y'imyaka cumi n'ibiri na cumi n'umunani abagera kuri miliyoni imwe na magana inani aribo bazakingirwa kovide cumi n'icyenda mu gihugu hose mu gihe abandi bazakingirwa bari hejuru ya cumi n'umunani kuzamura ahateganirijwe kuzakingira abarenga miliyoni eshanu imibare itangazwa na minisiteri y'ubuzima igaragaza ko kugeza kuri uyu wa mbere abantu miliyoni eshanu na magana atandatu mirongo irindwi na batatu n'ijana makumyabiri na batatu aribo bari bamaze guhabwa doze imwe y'urukingo mu gihe abagera kuri miliyoni ebyiri magana cyenda mirongo itandatu n'umwe n'ijana mirongo irindwi bamaze guhabwa doze zombi asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
inshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
mu burundi kuva kuri wa kabiri i bujumbura hatanguye ihayanishwa ry'imigambi yo kwishyiriraho imirimo y'ugwaruka izomara indwi ido n'ido kuri iyi nkuru na eroje wirikaneza ari nairobi muri kenya iri hanishagurisha ryatunganijwe n'ubushikiranganji bujejwe ubuhinga bwa none hamwe n'igisata ca onu kijejwe iterambere pnud ubuserukira pinide mu burundi nikori kwasi yavuze ko umuturama wo kurwanya ubushomeri n'ubukene ari ugushinga amashyirahamwe y'abanyagihugu mato mato akora ivyabo mu kibano bakenera yamenyeshejeho gukangurira urwaruka kwishiriraho imirimo aho kwama biteza abahutuzi ari ikintu co guteza imbere kikanashigikirwa mu bihugu bikenye bitagira n'umuhora kwiba hari nk'uburundi aho ubutunzi bugizwe ahanini n'uburimyi n'imirimo idatanga ikori ikoranabuhanga no gutora ibintu bishasha bibwirizwa ku mushinge wo kuzamura ubutunzi abakiri bato benshi bari muri midasora kugira ngo bongereze amahirwe yo kuronka akazi banakomeza kwiteza imbere no kwishyiriraho imirimo niko Nicole Kwasi yavuze bamwe muri urwo rwaruka batahuye kwironderera akazi harimo abashinze ishyirahamwe ripa ruth nibitanga rivugira atubwira zimwe mu ngorane bahura kuva biyumviriye gufasha abacuruzi b'abarundi kugira ngo boroherwe kurihwa n'abo bakorana hanze y'igihugu hifashishijwe ikarata za banki ibi vyama vyagoranye rwose mu gihugu ahamagarira leta gushima itahe n'inguvu mu gisata c'ubuhinga bwa none mu burundi ibintu vy'ubuhinga ngurukanabumenyi tekinoloji ntibiteye imbere cane benshi usanga badafise ubumenyi bukwiye kugira bakoreshe ubwo buhinga nizo ngorane dukunda guhura nazo izo rero nazo ca dufata umugwi wacu muri sosiyete yacu turafise abahinga babizi akaba aribo baca bafasha gukoresha abo bandi leta yari ikwiye gushyira imitahe cyane kwigisha urwaruka cyane cyane abana bakiri bato ibijyanye na tekinoloji kubera tugeze mu kinjana cya tekinoloji amantuze amateyise ari ikintu gikomeye cyane uyu musore nawe ari mu ishyirahamwe ry'abize gukora utugenegene ariko biyumviriye kuja hamwe kugira batore imicafu hejuru yo gukingira ibidukikije banaronkemo ikibatunga bayihinguyemo ibisharizo ariko nabo nyene intambamyi ntizibuze tibo joel ndabaneze imicafu ntidufise uburyo bwo kuyegeranya ntidufise n'aho n'aho dukorera hiyaguye twobikorera iyindi ntambamyi nta bintu twokwita mu mashini kugira dushobore guhingura ibintu byinshi dufise ibintu byose tubikoresha amaboko turacakoresha ubwenge bwacu n'amaboko umugambi wacu tuzana uturusho tuzokrera akazi mu bajene amaplastike tuzoyakorekta burya amaplastike tutayatoye agenda kwisuka mu itanganyika bikaza kutugaruka ko twese twese tukagwara indwara ko hajya amazi niyo twoga niyo tunywa ugasanga biragize hama tuzoshobora guforoma tugishe abandi bajene dutama abana bo mw'ibarabara hamwe n'uwo mugambi turiteguriye guhamagarira ingenzi kuza mu gihugu cacu Patenti ku mana twashyiraho parseme akaba n'umuhinga mu by'ubutunzi asaba leta gushyiraho politike yo gutanga akazi kugira ngo irandurane n'imizi ubushomeri mu rwaruka ruhejeje amashure anerekana bimwe mu byorangurwa kugira abakiri bato batize nabo nyene ntibabona amahirwe yo kuronka akazi uku niko abisobanura hariho ibikorwa byinshi aha mu burundi dukeneye kandi bifite akamaro uravye amabara barakeneye gukoguka tugarugura uravye imyonga yogazurwa uravye ibiti vyoterwa uravye imikobeko ikwiye gucibwa uravye nkajya ahantu dusukira amadeshari dusanga hononeka yajya hose hategereza gukogwa uravye izi nzuzi ziriko ziraseka ibiraro zigira bigena bigira bibomoke urumva ivyo rero nivyo bita ibikorwa bifitiye akamaro igihugu ivyo ruronse uburyo ugiye kubikora uri kukiza igihugu kandi bica bitanga akazi ku bantu benshi ba bandi rero barimye iminsi nk'amezi abiri atatu kiriya gihe barindiriye baca batonda n'ibipawaro hahari bakaronka ibyo bitatu bakaronka ibyo bitanu bakisungura iri hanishagurisha rizorangira ku mugoroba wo kuwa gatanu w'indwi ni rya mbere rimeze gutya ritunganijwe mu burundi rizosozerwa na perezida evariste ndayishimiye akunze kwiyita umukunzi w'abajene aho azotanga ubushimwe ku bakiri bato bakoze imigambi yo kwishakira akazi myiza kurusha abandi ibiharuro bitangwa n'amashyirahamwe y'urwaruka vyerekana ko ibice mirongo itanu na bitanu n'uduce tubiri kw'ijana vy'urwaruka rwo mu mitumba ata kazi rufise mu gihe aba mu bisagara bashomereye bashika ku bice mirongo itandatu na bitanu n'uduce tune kw'ijana ayo matohoza nyene yerekana ko mu burundi abakiri bato aribo benshi afise imyaka iri musi mirongo ibiri n'itanu ni ibice mirongo itandatu na bitanu ku ijana nayo abari munsi ya mirongo itatu n'itanu ni mirongo irindwi na bitanu ku ijana eroje buri kaneza ijwi rya amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byodufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya rusenda iri mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo zivuga ko zifuza gutaha mu burundi canke zikarondererwa aho zimurirwa bitewe n'umutekano muke uterwa n'abantu bitwaje ibigwanisho bamaze iminsi bageramira ikambi ya rusenda vedaste ngabo araduha ibindi kuri iyi nkuru nyuma y'aho mu cyumweru gishize abantu bitwaje imbunda bataramenyekana binjiriye mu nkambi ya rusenda inshuro nyinshi bakica umugabo umwe bagafata ku ngufu umugore we ndetse bakanyaga inka z'impunzi zirenga mirongo itanu zimwe mu mpunzi zo muri iyi nkambi zari zisanzwe ziba muri site ya gatunguru ya kabiri n'iya gatatu zavuye mu mazu yazo zihungira kuri biro ya komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ndetse n'igipolisi zivuga yuko kubera umutekano muke zifite zifuza guhunguka mu burundi badutera mw'ijoro aho turyamye bakadusahura ibyo dufise mu matwi uwo ugiye gusomaho yarimye afatirwayo umupfasoni afatirwayo agakorwa ibyamfurambi natwe turaturamo induru kandi nta n'ikidushikako turaturiruka n'ababa baraza kuturasa tumva ngo hari abajeje umutekano nta n'umwe adushikamo rero twashaka mudusabire batwugururire amayira dutahe naho bona bidashoboka batwunguruze badukure ngaha mw'igikoro mu ikambi ya rusenda abagore badufata ku nguvu abana ntitukibona aho tubaryamika turara mu ibarabara baratwirukako n'amasoro rero kumvo nk'iyo mu nkambi ya rusenda icyo twifuza dushaka batwunguruze badukure ngaha kuko nta mutekano ukwiye du- dufise nta kindi twifuza mu nkambi ya rusenda dushaka baduhungure badutware iwacu gusa nubwo hari impunzi zo muri iyi nkambi ya rusenda hari izifuza kuba zasubira mu gihugu cy'u Burundi kubera umutekano muke hari izindi zifuza ubuhungira ahandi kuko zitizeye umutekano wazo mu burundi twabuze imbwa n'imbwebwe twabuze twabuze pfo na ruguru kuvuga byo guhunguka ntaho tufise abahunguka ngira ngo abofata ingingo yo guhunguka ni bajya abantu bari bariyandikishije ariko abandi nabo ni ukuja kurondera ubundi buhungiro mu bindi bihugu bishi- biri mu mutekano Sengimana Zakariya avuga yuko imishinga yabo y'ubuhinzi n'ubworozi yahombye kubera uyu mutekano muke uri muri iyi nkambi ya Rusenda irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo itatu tumaze gukotesha imirima imirima turarima ariko ubu tukiyimbura ku mpamvu y'uko abadamu bacu bajya kugira ngo bagende kurondera ibyo baba bararimye bakabafatirayo bakabakubagura bamaze kubashurajushuza bigaca bituma yuko imitima yacu iguma iri hejuru uyu mwanya n'ino saha bagezeho ku tuntu twuba twararondeye twerekeye amatungo waguze inkoko waguze ihene eka n'uwiguriye ngo ako- akomwunguruza ku buryo abona ko hano hantu hari heza kugira ngo uzaronda ko waronka amajana abiri cyangwa amajana atanu ibyo bintu byamaze kuboneka ko ari bidakwiye ko twobi- twobitunga cyangwa twobirondera ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu rusenda buvuga yuko agahenge k'amahoro kagarutse kandi ko hari zimwe mu mpunzi ziri gusubira aho zari zisanzwe ziba muri site ya gatunguru ya kabiri n'iya gatatu umuyobozi wa grupema y'abarara noro ari nayo inkambi ya rusenda iherereyemo bwana wilonja juma yabwiye ijwi rya amerika ko hari ingamba zafashwe n'inzego zishinzwe umutekano zo kurindira impunzi umutekano umutekano muke watangiye kugaragara muri iyi nkambi kuva tariki ya cumi na gatanu y'ukwezi kwa cumi na kumwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ubwo abantu bitwaje ibigwanisho binjiye muri iyi nkambi bakanyaga inka z'impunzi nyuma y'iminsi mike kandi baragaruka bica impunzi imwe bafata ku ngufu umugore umwe ndetse batwara inka zirenga mirongo ibiri n'amahene vedase ngabo ku bwa radiyo ijwi rya amerika uvira mutara kivu y'epfo
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
beatrice nyamoyo umwe mu bapfasoni bakomeye baharanira agateka ka muntu mu burundi yarafashwe n'igipolisi cy'iperereza ku munsi wa gatandatu w'indwi birangiye ku kibuga cy'indege cya bujumbura ajanwa gupfungirwa ahantu hatazwi twavuganye na metre armen yongera ayoboye ishyirahamwe ry'abakristu gishinze kurwanya ihohoterwa ry'ikiremwa muntu mu burundi akata aratangura avuga ukugene yakiye ihagarikwa rya beatrice nyamoyo ihagarikwa rya beatrice nyamoya asanzwe aharanira agateka ka zina muntu cyane cyane ak'abakenyezi eh, ryaraduteye amakenga kuko eh, yahagaritswe n'urwego rw'iperereza hama akajanwa eh, mu iperereza eh, hama mukaba muzi yuko urwo rwego rw'iperereza rusanzwe ruvugwa mu mabi menshi akorerwa eh, abarundi eh, mukaba muzi abarangagateka ka zina muntu cyane cyane imenyeshamakuru jean bigirimana yahagaritswe n'urwo rwego hama akagenda amazima yonga ukaba bunzi yuko kandi hari n'umwe yari ashinzwe ubutunzi mu ishyirahamwe ry'igiteka claudette kwizera nawe nyine yanyurujwe ivyo rero bikadutera amakenga ico dusaba rero kuri uwo mufasoni beatrice nyamoya ni uko bomufata nk'umwere kuko atacakira mwagira hama bakamureka akarondera uwumwunganira washingwamanza hama akongera babona yuko ataco vyokonona ashoboye gukurikiranwa yidegemvya bagaheza bakamurekura ku bwanyu hari icyo mwaba muramenya ku cyatumye ahagarikwa turiko turagerageza kubimenya turabimenya turibaza yuko muri iki gihe atarashobora kuronka umushingamanza amwunganira ariko tugasaba yuko amategeko yose yokurikizwa iyo umuntu yahagaritswe hama agaheza akaraba ntihave aborezwe gufa canke ngo ahohoterwe kuko muzi neza yuko mw'iperereza ry'uburundi basanzwe bavugwa cane mu mabi mu guhohotera kiremwa muntu kuba beatrice nyamoya avukana na francois nyamoya uh, yigeze kwagirizwa na leta ko yoba yagize uruhara ibitero vy'amagerenade vyakozwe i bujumbura kuba bavukana muribaza ko hari isano vyoba bifitaniye iryo hagarikwa ryiwe canke ko vyoba ari bindi ku bwanyu ntituramenya neza ico akurikiranwa ariko naho boba bavukana n'ubusanzwe akurikiranwa ntibica bivuga yuko wewe ashobora guhanirwa uwundi muntu kuko mu manza z'ivyaha umwe wese abazwa ku gatwe kiwe akurikiranwa ku gatwe kiwe ntawuhanirwa uwundi aricyo gituma rero dusaba yuko amategeko yokubahirizwa muri make muri rusange ubona ivyerekeye agateka ka muntu vyifashe mu burundi gute mu gihe uh, leta ya amerika iheruka gukura ibihano ku bategetsi bamwe bamwe bo muri leta bari bagirizwa kuba bagize uruhara mu ruhagarara n'ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mubona gute muri rusange ivyerekeye agateka ka muntu mu burundi mu vyerekeye agateka kazina muntu mu burundi muri iki gihe muri iyi minsi iheze mu mezi abiri ya nyuma haribonekeza neza hari uko hariyo ubwicanyi buriko burakorwa n'inzego za leta ibiro vy'iperereza igipolisi hamwe n'igisirikare c'u Burundi aho rero ugaca wibaza ingene leta zunze ubumwe za amerika yihuse gukurako ibihano bamwe bamwe bagirizwa ivyaha kandi bazi neza yuko hari amatohoza ari karaba y'ubutungane hama bakabakurako ivyo bihano tukibaza yuko vyabaye gukura kw'ibihano bwihutihuti batararindira ngo hagire ivyo babona vyerekeye uruhara boba baragize mu bwicanyi bubandanye bukorerwa abarundi bwakorewe abarundi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika uno munsi arico gituma twibaza yuko iryo ari ingingo ya politike twebwe dusanzwe turiko turunganira abarundi bituye sentare mpuzamakungumanavyaha turazi yuko iryo ari ingingo ya politiki tuge tubandanya turiko turarindira ubutungane ko turazi neza yuko amabi yakorewe abarundi kuva mu mirongo ibiri na cumi na gatanu atazoza imangano ababikoze bose bazokurikiranwa n'ubutungane ni kuvuga rero yuko abo bibaza yuko bakuye ko ibihano bagiye kwidegemvya barahumba kuko ivyo ni ibihano vya politike gukurikirana n'ubutungane biguma biriho ivyo vyose baba barakoze mu bwicanyi buriko barakorerwa abarundi murakoze turabashimiye nshuti muduteze amatwi aha niwe dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimire ko mwahisemwo gukurikira radiyo ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni fasige beyehu amakuru yari ahagarariwe na frederike nkurikije nawe kuri mikoro mwari kumwe nanje fide niyo ngabo ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'ibihe vyiza ndabatumira no kubandanya mwumviriza radiyo yanyu ijwi rya amerika
It's a MP record. Dr. March Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika, tusikilize sauti ya Amerika, ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Dusangire ijambo yahuje benshi benshi muri sanga yakoze byinshi byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara